Ɔyɛ w'abota a wɔabeba wo, akɔnnwa a ewia do na wɔayera yie. Iwia do no zɔ mo, w'abota a wɔabɛdanee, ɔyɛ Bebe wo, w'abe benedekae. Eh, Ɛɛ emene w'ani zagie. igua kan be ota na owe mie ekene vera na agua be ye be no de owe video na ena me do mio na ena mio wo gani ya la dia wo go bu e na gi no a ena va e we ni gua kan ina we e e me na ne vera ta na runda e obwe be no magwale mie ji iria aawene iweni izege gwakaruda imao na bedo miegwe ono na obedo si ezo e eh, esista eh, vera okwo bobo enu wadameyo iweni izege gwakan we ugbewogido ka ni awe egebe ni egwalemie ji yemagi yo wee nari eh, nari miegwe eh, runda ahui mahia soy kere wa adinu e eh, fe ugwe social media ne istavera ma emobo gminana e mobo ruwe rokpa e no gbewo ido kani awunye gi mege be gbe mi veri oni ime ma bere mi no ve dosie zo o e eh, iwe ni zege kamuwa okwo bobo enu we no riri wunye gwale emi ye ji okeke okay, agua be respected eme eh, no high ni eme eh, no tiny runda me doge yoga ere ni eme eh, dan hie hie eme dan in the sense where eusun egbe mi be ni ana agua lo kege adi ekie esagabe dian esagabe dian eniro gba emobome sanu yi ihe wenemehiagha mma naghị mie runda egbemene edotari nanya ọgwa ami oge vodion wee eweria eweria so nuwala ogwogwo ebania eh, ah, edadogheke eh, do aladian erie o ugwumwekenurie o esaga umosowe eriukawonona eriukawonona ewu runda estavera kawareba kege adi wamaya gwegbina wena gi do kani ah, a we e ban oviera gi buye make you know decision e ba da doge ken do asi hun la dian be e keke hi a fe wo we oka gbina no na ri oka gbina no na me as far as i'm concerned me mai mo bo mi wan evera i ma e wa mo bo gbina na de le ba se ba ni we no fona ah, eru wu gwaropa ogi e presenter ino eh, when odo ka gari evera eh, ka gbina ne wan ọma be fonu gwe gwe gwa be meman gwe ka be agbinana alright ana gwe na do ige eberi oni runda be ni me ya wuwa gwa na be presenter sina n'ọma emo bo fendegbe eru wuwa ropa gwa hia gwa ya begbu gwa ni so okeke ve ne estavera wateme nana agwa respect eberi oni agwa respect everi oni runda ọma ga teme we ge ve ni egwalemi eji e me etiri obo gberai e. oke kege adenia ebo hia ha hia e mesonia egeni me ave yafia o mwekere e ume topiki ume topiki inwine ro munya hu a eyin atahia ugbeme be do mie ni agwo wuye yin aki egwere gbo ma be ze we mi pa no gwe yin ma be fi egbe gwere gbe eno o ma be ze we mi pa no wuye e e, e, ma be ki egwere gbe wo so me ma ibege mi pa oge janu we manana ekie eh, ni ya waya igo nu ege no ume ume wa do ya we e, o yen o ni e yen mo e ma gbin ni yen mo oyo ge ne gbin yen ka wu so okake nu wa ya nu wa la wo wo runda eh, no fo na re eh, wen wɛri dɔ ayɔ ne yaxa ne awɔ eri ɔka gbina ne ma ererererere yase gbe ne lidzo re novi ɔmɔ zena asɔkpa ɔye no wu tebe amui mɛ kere eyi ɛ ɔ arun kpa erie vera wa mo bɔ wa ɔ wa mie wɛ mɛ ne wa rɔ i want you to know emi na kemi na be asu no egbɔn ye eh, at a particular time èmi kémi wà bẹ̀ ẹ̀tí wà bẹ̀ draw attention wẹ̀ èmi kémi ọ̀tí wà bẹ̀ draw attention wẹ̀ wẹ̀ no i have to step into this matter at this particular time. But that doesn't mean where on your money here, wow, here. Eh, no. Eh, no. So, eh, no. Eh, ebe ze we mi okpa wakbona na ebe ki eburegbe. Wo wogi fo na ni a o maka ma gi do aka we ma egbin na representer de. We ma e ka be egbin na ne ma de. Ah, so eh no, me ma e de igwalo na o marokpa gwagegbe oko e. walahogogo yes Becky exactly so wawa gègbé ọkọ yẹn I so much support and I respect this her decision Runda enena here agwalo kege ade and from the look of things the way I'm seeing this social media saga me maja yige mi no etin fowo tono oje me na ge mi hiawu lalagbo <laughs> ne hian fowo to edi eh, social media saga so ọ kọma na ga ihe gị eme nwa nọ itu i mean ọ gaghị sege wọna gị se ọkeke ọmani ọbeke egweregbe rụda eme saga na n'ihe awuwe social media na mmemme aja jige mi na ọ etinye fowo tọnọ babana so wekịa setin wa wee ọ na iwekịa igwe woka sɛ te wɔ no kua yi a wokua wogwɛgi dɛdɛ yi wɛ mi ɔbɛ yi inwine gbogbɛgi dɛdɛ mu wɛ ɔbɛ rɛ ka wo yɛgi mo huna ya mo agbe kwa yɛgi mo huna ya mo hɛrɛ yɛgi mo huna ya kun eti na ya eti so why say aye why say aye and why do I pretend as if we maybe you are so innocent. Erie oka gbinanabe presenter. Erie oka wonona. No, no, no, no. That's no time for that. Be the only thing I will advise, Sister Vera, in this your new decision, you have to stand firmly on it. Don't be biased. Let people really see that from now onwards you are truthful. In any matters you want to talk about on social media, eh, when we get where eh, okay, where the ugugwin another presenter, ekeno heken wee na temata wee me ya idere wee gi taibe no ye emi no gba won evani okpa gbe ni wa ka ma wevo won abuke wa mu di ayode na me show wa mu di ayode mata koma koma ne me gi kanu na gbe ni wa gun ayo u temato salobo na wa re me ni so eh no ri me mi o ese o Nobody should attack her. Nobody should even. She she said a lot of things from the video. Although Imam Mobo, because the video attack me, Mewa Mobo, Imiege ya ige for video. Me Mewa setting unless he were life with that person. Where when he ya were no denani, I may do ebe na ye tin wa Mobo ige for video. The but in fact he hear him in a boom. A consigning a temptation here. No we got me in all this world, way, more for that matter. Huh? Èmi e, no buy. Èmi bun, èmi boom. attack here and there. Yeah, temptation. No we me. You understand? And most of these things, maybe maybe maybe I beg a cause or tolo, you know. hey. Eh, eh, so at a time where you're We have a Geikiri. So please, let her have a peace, eh? Let her have a peace. There, me no ba gba ove tana ni awege mi. Ah, it iwa be well. o, emi no na o ma keke o. You understand? Eh. Uh, you can't continuously to be in one uh, a situation forever. No, no, no, no, no, no so if you think wey maybe you will eh, eh, eh, because really me china no me saga we wuwe social media na we ni ari do ya kinya ime ma ya ye mi no etin ifowo to no bam bam bam bam do we we wewe oni weke wa awu kinya nu wewa kinya gbewe jafi evo ga gbin na gbin na no ma kinya ti di eh so we will setting we continue video but everybody are not the same leva sevani oh, ijo mo enoge vera you understand so

imu emesaga nyahu imegika mugwana ehe emesaga benu wado ya kan we social media na emi no fo bamba do we woni we kan wa kan e o people have their lives to live let's let's learn to respect people's uh, decisions their opinions we ewe so do i expect me abedi me yaga me nana because i read some of the comments now we want odowe mwawa mobo ige ifo are you not saying where Or omawo wa nogi gbahia iyama nagido gbele vibe gbohune where evani ewe hiana doing because all you oye nuwa onuwa force eme latin avunue o wiyawo my call my gui iyawo wa ropa ma gui huh emi hiame goi bagbona That's what the Bible says. There's time and season for everything. Nothing lasts forever. So ekeno wawe we mina na here se we ni e ya supported that doge. Oh, O wawe severi oni. O ma kavi ingwinya wo makoma gui. Ew. And she took a very good decision, a wise one at that. So okay, can you hear support? Eh, Emma, ya fe na do Allah diya ve ve ni ana. because aha we na dele dogo eme na emi no mo boye eme na ya tan o ewe e obo na ije obo na ije but i mean let's move forward wagimaya move forward you understand iwo awe mi opa na mi egbe mi na ni okan awe ni ugugu seti we gbera bere oni ugu aha egbe wo moreover ọma ka getin ya bo ma gui nu gwe gi do expect na no do ladi na do ati e bo na ru ugwegi kedu onye wee a e decision not taken na him ega sati ajeri o runda wobo boy e so let's respect her respect her decision alright ekọkpani a company making her like any e time I na if she really says yemagi mi mimina from now onwards ụwa miemata no wareme una onu gun ayemeni ụwa tai ehe enu wegi ya yo bokpa we rundawe yesi eh, sikɔbɔna ɛwo eh, eh, emi wayo mɛ lɛkɛɛ so ɛwa nɔ my sister vera you took a very nice one a good decision all right continue with this and may the almighty god bless you wa miemeke mogo e mata don't be stressed up with all these things okay ẹ di ọmọ àrùpá tó stress ìwẹ làwòwò làwòwò all right. Uh -huh eje ọma rọkpa do stress wee ọma kọma ebe na gbọn na nọma ebe wa be mi kudo na do bọ be aje beri ama igwe me ma bege mi ọkpa no wee dede wo oge dan kege ade ebe ne ma be ehi abe gbin na ne ma eri ugwe be gbin na ne ma so ee no, please so no wa hia no wala awogun e wala ho I'm not saying comment. Please, if you want to write any comment, you can write. Eh? Right, let's just uh, when it was a get one kind. nu wa ebe do yeme na ya kin obe eh o bi ere gbin amo oye ma gbin ah hmm. so oka ke agwa zo very oni that's that even uh, in order for peace to reign Mama way naga, you know, you learn to respect really people. <laughs> learn to respect people's uh, decision. In order, really, if you are the peaceful type, you need peace. Yeah. Without that, yeah. oh, a peace in wewatani oge okbunuwe weji. eh, no, uh, Sister Vera, continue, continue on this your new your decision, this new way. All right. Uh-huh. Be fair and be sincere in all your ways from now, in all your uh, everything you want to talk about. All right. On your me wa Mm-hmm. So let people really see that truth in you. enu a kpedo achaleji eriwo na riwo na ovie na ehi ado ihe gụ aka gị ya no no no no no no no eh. so enu be ah, na ya mi ewe mi na anaka owe hoere it was very nice i am here e eh, o oh, ya ta ege ya ege ya e eh, o oh. ɔwasɛ no woyɛ owɛ wɛɛ ɛwo ewina ana na ewu na ɔsɛbe ni ana una gele wa we nu do iwe be rio nu do thailandia andu kia be we eke no je mevonia una wa be do explain una be give ma where it is from your heart your own decision uma we oga koko na ana be do mie we meso be do amu idamida yi wo gi kwesu nu ni abo ma komai

and you did well. You did perfectly well, even by coming out to where you don't have a where me, Gemi me. this is your your decision. Or see any mena wa kakabo respect eh. You understand? Umawe oge mi e o na do mi we ah. Iwo gi kwesunu ni abo makoma iwo gi kwesunu ewo ewo ewo. So don't allow people to push you and uh, eh, eh, more your west so to mo ikama we no mame mi kemi nu emiesi esi rada ewewa una emiesi emiesi emi esi ewu it's not easy oma na riga lo do pa ne we ne be a do ya e o si enemi eso na do wa ye be no do baga ugbe wa ma ki do ewe ewe emi na na ibe we gbe ni i oni ki egbere gbe so dat pesin. needs to be respected. Awari Ogone, maximum respect. And you even encourage such a person to keep on doing that good. All right? So, eh, no, it's just, eh, me not see, eh, eh me na na me na, I give me a committee, wo. Yeah, real life. Because I would have loved to respond to some comment and all that ibege comment eladian ọ̀rẹ́ mr beke opaladian It's just that Oh, let me see from uh, this side if you have anything to contribute ní wa mudiakere rita ẹsẹ yẹn. àgègbè ọkọ ẹ o wàá gègbè ọkọ ẹ wàá gègbè ọkọ ẹ. <laughs> wagegbe ohoviere osalobuame la ho hmm. all right okay the same thing we know with you oma eh problem mero don't want to comment ya drop in a back so eh when it time our sister vera sister vera god bless you all right so continue on your new ways let us all really see that good changes so salobua no fin agbo no deba we deba emo ku work awa salobua no yugwe no magu wa here la gogo e mori o wege wa ge we nu do awo e o me kokpa nu na ika e ofen devil a nu na e o e o e o won eh eh ogwa mi e no ne ro igbe e, e me social media especially no wa ya kan wa na ni mo bo we a presenter sinna so be rest assured you are on the right track wọn ẹ má ta ní ageledo adẹrẹ ẹwọ bọwẹ so ẹ ẹ nù ayawa wẹsẹ ẹ thank you thank you de kọmẹtì náà rọ ya mi ẹbi ayi drop ẹ ní bọ mẹrin ní facebook ìwé ya owó ní náà rọ pa ẹ alright wa wẹsẹ thank you so much wàhíà zẹpẹ.